Who calls you, man? Who calls you to ghost me? guy? Don't give me market. Until which year but now, guy. Yeah. Give me market, guy. I carry cargo come. yeah. <laughs> Give me market. No get cash, Give me now. Yeah. Thank you, money for your cargo. Correct, correct. Nothing just you. I Messi. Nothing does you, my party. Blessed are those who see and do not talk, for they shall have their own share later. Take this one, guy, blow, blow this one first. Eh? Make you nosh, nosh, eh? nosh, wella. Take lighter. sky, sky, sky. You think you can hide in the sky? You, extra bullet. I've always had my eye on you. I know you don't know me, and neither have known you, but today we have come face to face with you. Extra bullet, why they brass my shipment like that now? Omo, your boys don't come correct at the time wetin dey shele now eh come on mo mo si one on one come come. Well, what did they take now? What did this one now? Eh? As it be now, eh? Settlement na settlement. That one day. Wetin carry me come here be say, eh? Na dragging things o. Oh. You don locate your bunk omo. My bunk? Eh? Why Jones now? I forget to comot the scene. Just lock up. Free them the cargo children dey waka when dem when dem waka do well children dey waka me and you go work out no worry na me na me dey tell you na me star dey talk to you children dey waka when dem. reason arrange dem. yes sir. Hey! Nacho! Nacho! You're waste time! local blend wetin dey jones you now wetin eh, take care why dey embarrass my pikin now take your ringing. so na extra blend so o go relate na o go relate for the first time eh, o worry na as dey hot eh, go cool am down and clean. Gbọ́njọ́! Gbọ́njọ́! Let's go. Let's go. Why? How far now? Next time, man, you don't judge me like that, though. I say you go leave me and settle them now. <laughs> ah, God! You know shit happens. That's so, that's all so. now. Enjoy yourself, guys. I need you. Bring one one for me again. Yeah, bring one one.